turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irisamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotureve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mgiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe reka tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanyagihugu b'inyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda turi mu murenge wa karambi bamaze imyaka ishika kuri cumi barindiriye gusubizwa amatongo bemeza ko banyazwe na leta basaba gutunganirizwa sogokuru yarakebesheje iyo sambu tuyibamo gutyo ubu maze imyaka mirongo itanu urumva niho navukiye nyogokuru niho yaguye niho ashinguye kuri iyo sambu ariko byaratangaje baje kwitwambura akarere kakavuga ko iyo sambu atari iyacu ngo ari iya leta biba byashobokera ijwi rikaba ryagera ku mubyeyi wacu nyakubahwa perezida paul kagame icyo twamusaba ni uko yaturengana akaba yatwoherereza abashakashatsi bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'iby'ubu butaka n'akarengane abaturage dugumye guhezwamo abo ni bamwe mu banyagihugu b'inyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda basaba gutunganirizwa ku kibazo c'amatongo bemeza ko banyazwe imyaka cumi iraheze ku mugabane wa afurika muri make igihugu ca malawi cafuse burundu igihano co gupfa afurika ihangayikishijwe n'ikiza ca covid ya cumi n'icenda cabaye ndanse mu gihugu c'ubuhindi aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze ibijwi rya amerika muri ano makuru agezweho hirya nino ku isi tutangurana na mugenzi wacu thomas kamirindi ahagiye kutubwira ivya malawi yafuse burundu igihano c'urupfu ni icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwahereye ku rubanza rw'ubujurire rw'umuntu wakatiwe urwo gupfa rwaciye iteka ruvuga ko iki gihano kinyuranyije n'itegeko nshinga bityo ruba rugikuyeho burundu ibyemezo byarwo ntibijuririrwa biba ari itegeko rwategetse kandi guverinoma gusubiramo dosiye z'abantu bose bafunze bakatiwe urwo gupfa kwica abanyururu babaga barahamwe n'ibyaha biremereye byigeze kuba umuco cyane muri malawi ariko makumyabiri ba nyuma banyonzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri nk'uko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ubivuga amaze kugera ku butegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane perezida wa mbere na mbere wa malawi watowe muri demokarasi bakiri muruzi yavuze mu ijambo rye ryo kwimikwa ko atemera igihano cy'urupfu yahise agabanyiriza igihano abanyururu ijana na makumyabiri bari barakatiwe urwo gupfa agihinduramo icyo gufungwa burundu muri afurika Cap Vert niyo yabaye iya mbere gukuraho igihano cy'urupfu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe ubu gisigaye mu mategeko y'ibihugu byibura mirongo itatu ku mugabane wa afurika thomas kamirindi urakenuye tuve muri malawi twerekeza muri afurika y'epfo aho imigambwe itavuga rumwe na leta yakoze imyiyerekano imbere ya komisiyo ijejwe ibyaha bikorwa mu nzego zitandukanye za leta iyo myiyerekano iyo migambwe yayikoze mu gihe perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yari ko atanga ubuhamya imbere y'iyo komisiyo ivy'ubwo buhamya n'imyerekano vyose tubibaza Tim Harris ishimwe abaturage ba afurika y'epfo baravuga ko igihe kigeze ngo perezida wabo Cyril Ramaphosa ababwize ukuri nk'umuyobozi w'ishyaka kuko basanga igihugu cyaragurishijwe abaturage bamurega ko ku butegetsi bwe ariho amafaranga menshi y'abanyagihugu yafashwe agahabwa abakomoka mu buhinde bamusaba ko yasobanura icyo agiye gukora ndetse akagira n'icyo avuga ku bantu bari mu nkiko baregwa ibyaha bijyanye na ruswa mu buhamya perezida Ramaphosa atanga yabajijwe ibibazo birimo nko kuba abayobozi b'ishyaka rya ANC bashyirwa mu myanya ya politiki umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi John Steenhuisen yavuze ko batanze umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko yakomeje avuga ko bafite minisitiri w'umurimo n'ubutegetsi ubareberera dr Leon Sheba avuga ko mu gihe umushinga wabo waba ushyigikiwe wazakemura ibibazo abaturage bafite bityo bakabasha kwiyubakira igihugu mu ishyaka rya NC bavuze ko bashyigikiye iyi komisiyo kandi bifuza ko igera ku nshingano zayo nta nkomyi ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri etiyopiya abantu ibihumbi bakomoka mu ntara ya tigre batawe muri yombi bagirizwa kuba barahemutse mu ntambara imaze amezi arenga atanu mu majaruguru y'ico gihugu thomas kamirindi nivyagarutse kutubwira nk'uko ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibyemeza abanyatigireya batabwa muri yombi bamara amezi n'amezi bafunze batazi icyo bazira kandi batagezwa imbere y'umucamanza abenshi muri bo ni abasirikari abanyatigireya nibo bari biganje mu ngabo z'igihugu cya etiyopiya kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe guverinoma ya minisitiri w'intebe abiye ahmed yemera ko yafunze abasirikare bake bo mu rwego rwo hejuru b'abanyatigireya ariko ap yo yemeza ko ari benshi cyane uretse abasirikare abakozi ba leta abikorera ku giti cyabo abapadiri abaganga n'abaforomo abanyamategeko nabo barafungwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ya etiyopiya ivuga ko abafunze bataburanishwa uko bikwiye ko badafite imiti ihagije kandi ko badasurwa n'ababo ndetse ko bamwe na bamwe batabasha no kubwira imiryango yabo aho bafungiye umuryango w'abibumbye uvuga ko uzi amakuru y'abanyatigireya bafungwa bazira ubwoko bwabo ariko ko utazi uko bangana kubera ko ibyabo byose bibera mu bwiru bwa leta ya etiyopiya naho leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yahagaritse by'agateganyo imfashanyo isanzwe iha etiyopiya kubera ikibazo cya tigireya tuve muri etiyopiya twerekeza mu buhindi aho ikiza ca covid ya cumi n'icenda cabaye ndanse umugabane wa afurika ufise amakenga menshi yuko ibi bishobora kubigirako ingaruka thomas kamirindi abanduye bangana gute kuri uyu wa kane umubare w'abandura covid ku munsi warenze miliyoni cumi n'umunani mu buhinde naho abapfa buri munsi barenze ibihumbi bitatu na magana atandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubuhinde harsha shringla yatangaje ko bakeneye cyane cyane umwuka wa oxygen wo gufasha abarwayi guhumeka avuga ko ibihugu mirongo ine byo ku isi byemeye kubibafashamo muri byo harimo leta zunze ubumwe za amerika yatangiye kohereza imfashanyo z'agaciro k'amadolari arenga miliyoni ijana zo kurwanya covid mu buhinde dr john nkengasong umuyobozi w'ikigo cya afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara afurika cdc yatangarije abanyamakuru uyu munsi ko ibibera mu buhinde byamurenze yavuze ko afurika ikwiye kwitegura cyane hakiri kare kuko nayo ishobora kugira ingorane nk'iz'ubuhinde yagize ati abaturage b'afurika bajya kungana n'ab'ubuhinde inzego z'ubuganga za afurika nazo zifite intege nke nko mu buhinde nta bakozi bahagije bazirimo oxygen iri muri afurika nayo ntihagije ku birebana n'inkingo kandi afurika igendera ku buhinde cyane AstraZeneca ikoreshwa muri afurika ikorerwa mu buhinde igera muri afurika inyuze muri covax gahunda ya oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo guha ku buntu inkingo za covid ibihugu mirongo cyenda na bibiri bikennye nkengasong ati simbona ukuntu ubuhinde bwakohereza inkingo mu mahanga niba nabwo ubwabwo budashoboye kwihaza ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya n'ino ku isi ku mugabane wa amerika uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasuzuguye amaperereza yakozwe ku wahoze ari umwunganizi wiwe mu vy'amategeko tim harris ishimwe nivyo aje kutubwira abashinjacyaha ba leta bamaze igihe kingana hafi n'umwaka n'igice bakora amaperereza kuri rudy giuliani muri bibiri na cumi n'icyenda kandi yahamagawe na jiri y'abacamanza abazwa ku bijyanye n'umutungo we kuko yakekwaga kuba yaranyereje amafaranga ndetse yaranakoze uburiganya mu kohererezanya amafaranga binyuze kuri banki mu bindi akekwaho ni ukurenga ku mategeko y'ikoreshwa ry'amafaranga yo kwiyamamaza kubeshya no kubangamira ubutabera Giuliani wigeze kuba meya w'umujyi wa New York ubu ari gukorwaho irindi perereza ry'ibikorwa by'ubucuruzi yaba yarakoranye n'igihugu cya Ukraine mu gihe yari umunyamategeko wa perezida Trump kugeza ubu ariko nta cyaha cyari cyamuhama ngo akiryozwe mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya hano muri Amerika yitwa Fox Business Network perezida Donald Trump yavuze ko iba ari akarengane Trump yabwiye televiziyo ko Giuliani ari umuntu ukunda igihugu ko atazi ikintu bari gushaka umunyamategeko uburanira Rudy Giuliani yavuze ko ubuyobozi bwafashe telefone ye na mudasobwa yongeyeho ko bari gushaka manda z'ibirego Giuliani aregwa ku kuba yarishe amategeko akananirwa kwiyandikisha nk'umuntu ukorera inyungu z'ibindi bihugu by'amahanga ariko we ibi arabihakana
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru ageze hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu hejuru rya amerika turi kuri facebook youtube na instagram kuri aderesi imwe ariyo vewa radiyo yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu by'ubutungane mu gihugu cy'u rwanda aho urubanza ruburanishwamwo paul rusesabagina na bagenzi biwe kuri uno wa kane rwabandanije abaregwa ni bubu bafise ijambo nyamukuru ryo kwiregura ku byaha byose bagirizwa aho bireguriye ijwi rya amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu asumta kaboyi adukurikiranira ino dosi Nsengimana Heremane wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kariste Sankara na Colonel Nizeyimana Marke wahoze ari mu ngabo za FRN nibo bireguye kuri uyu wa kane bombi uko ari babiri bemeye ko babaye mu mutwe w'ingabo wa FRN ariko bavuga ko batari bazi ko ari umutwe w'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko abireguye uyu munsi bagomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi bwakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe cyakora bireguye bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza uruhare rwabo rutaziguye naho abakoze ibyaha bakabiryozwa ku giti cyabo buri wese yahawe umwanya wo gusobanura ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha nsengimana heremana aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba umutwe w'iterabwoba uyu nsengimana avuga ko yinjiye muri eferene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yinjijwemo na karisite nsabimana sankara bari baziranye nyuma y'umwaka umwe gusa akaza kugirwa umuvugizi wawo yasobanuye ko nubwo yabaye umuvugizi wa FRN ibyo yavugaga byose yabaga yabihawe n'abamukuriye wagasabwa kubitangaza gusa Nsengimana yavuze ko nta hantu yahuriraga n'abayobozi ba FRN ndetse ko na Rusesabagina atigeze amubona cyangwa se ngo amuvugishe kuko we n'abaperezida bagenzi be bagiraga inama bahuriragamo abandi batabizi mu magambo ye yagize ati ntibashakaga ko ibintu byabo bimenywa na bose njye nari umuntu usanzwe ntawe nahuriye na Rusesabagina ndetse nta na nimero ye ya telefoni nari mfite uwunganira nsengimana herimani metere rugero jean asobanura ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba umukiriya wakurikiranyweho yavuze ko amasezerano yabaye mu kurema mrcd biterekana uruhare na rumwe rw'umukiriya we ati ntaho byerekana ko nsengimana yabaye umunyamuryango wawo turagaragaza ko inyandiko zerekana abanyamuryango b'uyu mutwe nta nsengimana urimo bityo yasabye urukiko ko rwazemeza ko yunganira atigeze aba muri mrcd umusirikare wari ufite ipeti rya koroneli nizeyimana marke nawe yahawe umwanya araburana kuri uyu wa kane washinjwa ibyaha icyenda akaba yarafatiwe mu ngabo za FRN afite ipeti rya koroneri nawe ahakana ibyaha ahubwo akaba asanga atarakwiriye kuba afunzwe yavuze ko itegeko riteganya ko abahoze mu bacengezi batagezwa mu bucamanza ahubwo bajyanwa mu ngando bazisoza bagasubizwa mu buzima busanzwe ibyaha akurikiranyweho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba ubwicanyi bwabereye nyabimata n'ibyo gusahura abaturage byose arabihakana koroneri nizeyimana yavuze ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze ku butaka bw'u rwanda ndetse n'ubwa kongo yagize ati sinigeze ntanga amabwiriza muri ibyo bikorwa by'iterabwoba kugeza ngeze mu rwanda nibwo namenye ko eferi ari umutwe w'iterabwoba koroneli nizeyimana marike yavuze ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba ashinjwa nacyo atacyemera ubushinjacyaha bwasobanuye ko uyu yahoze ari mu bayobozi bakuru ba eferene ari nayo yoherezaga abarwanyi benshi mu bagabye ibitero mu rwanda koroneli nizeyimana yavuze ko icyaha ari gatozi ku buryo abagabye ibitero muri nyabimata n'ababishyigikiye babi babibazwa ndetse n'abibyo abaturage bakabikurikiranwaho Colonel Nizeyimana yavuze ko atemera icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nyuma yo kwisobanura kw'abo baregwa babiri hasigaye urutonde rw'abaregwa cumi na barindwi batarahabwa umwanya Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali reka asumta kabuye duce tuguma mu rwanda twerekeza nyamasheke mu burengerazuba havugwa abanyagihugu bo mu murenge wa karambi bemeza ko bamaze imyaka igera kuri cumi barindiriye gusubizwa amatongo bambuwe na leta ariko amaso akaba yaheze mu nzira bakwa ayo matongo basiguriye ko ari aya leta nabo mu nyuma baza kwerekana impapuro bavuga ko zemeza ko ari ayabo mugenzi wacu temisitokire mutijima yavuganye na bamwe mu berwa n'iki kibazo iby'akarere kavuga ngo amasambu ni aya leta tukibaza leta ari iki bikatuyobera niba leta ari abayobozi b'akarere niba leta ari guverineri niba ari minisitiri ntitubizi ikibazo cy'ubutaka abaturage bo muri karambi batumvikanaho n'inzego z'ubutegetsi muri nyamasheke cyatangiye gufata intera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abo bavuga ko umushinga wo guhinga icyayi ndetse n'uruganda rugitunganya rwa gatare ari byo byabaye intandaro y'uko kubanyaga amasambu hanyuma akegukira uwo mushinga akarere kemerera koperative guhinga icyayi kayemereye hegitari igihumbi magana atanu niko badusobanuriye ni nako biri mu mwanzuro wa njyanama yemereye koperative guhinga icyayi ariko bagiye gukoresha ibyangombwa bakoresha ibyangombwa bifite ibihumbi bibiri n'ijana mirongo itatu na gatatu ubutaka ntibukura nta gitubura kindi babushyiramo ubwo nawe urumva aho ubwo butaka bwari buvuye ni abaturage twari dukimbijwe kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abaturage bakomeje gusiragira mu nzego zitandukanye ngo barebe ko ubutaka bwabo bwakurwa kuri ubwo bwahawe koperative ikora ubuhinzi bw'icyayi ya kotega imyaka irasaga icumi nta kirahinduka inkomoko y'ubwo butaka bavuga ko ari ubukebe abasekuruza babo bahawe ku bw'umwami mutara wa gatatu rudahigwa mu gihe cy'inzara ya ruzagayura bivuze ko haba ari hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri n'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatatu dukurikije iby'ibitabo by'amateka bigaragaza ku bijyanye n'iyo nzara bagasanga kwamburwa ubutaka nk'ubwo ari akarengane gakabije sogokuru yarakebesheje iyo sambu tuyibamo gutyo ubu maze imyaka mirongo itanu urumva niho navukiye nyogokuru niho yaguye niho ashyinguye kuri iyo sambu ariko byaratangaje baje kwitwambura akarere kakavuga ko iyo sambu atari iyacu ngo ari iya leta mu by'ukuri kuba ahantu haravukiye sogokuruza sogokuru akahasazira ba data bakahasazira natwe nka dore umuntu ujije imyaka mirongo itanu n'ibiri nanjye nari mpasaziye ariko kugeza n'iyi saha kumva wakumva ngo va muri iyi sambu ubutaka si ubwawe wumva ari ikibazo ibyemezo byagiye bifatwa kuri iki kibazo birimo n'icy'uko ababa bafite ibyangombwa by'uko ubwo butaka babukebewe bahabwa ingurane byose abaturage bavuga ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa kugeza n'uyu munsi ahagana bibiri cumi na karindwi itsinda rishyizweho na guverineri w'intara ryaraje ririmo abayobozi batandukanye rishyira abantu cumi n'umwe ku rutonde bari barakiriwe na leta byakomeje gutyo umuyobozi agahinduka uje tukakimubaza nyine baduhindura nk'abasazi twandikiye n'akarere tubereka n'ahandi hantu tuti noneho niba nta handi mufite ubutaka hari ahantu turi kubona muri kujya murandura amashyamba ya leta n'ubundi hano mu giturage hakwiriye guturwa aho hantu mwahaduha aho hantu akarere kanze kuhaduha nyuma y'imyaka isaga icumi bambuwe ubutaka bita ko bwahoze ari ubwabo ingaruka ni nyinshi ku isonga ubukene ureba umuntu wambuwe ubutaka bwe muri bibiri na cumi kugeza ubu muri bibiri na makumyabiri na rimwe atagira ahantu ahinga urumva uwo muntu yatera imbere ate ko azagumya mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe n'ubundi asohora asabiriza kandi aho hantu mbere hari habatunze kugeza uyu munsi abana bacu abenshi kwiga ubwo byarananiranye bamwe babaye indara muri za kigali abandi baturage barahunze bibereye za kibungo barakwiragiye igihugu inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke zo ziravuga ko ibyakozwe bikurikije amategeko ko abo baturage bambuwe ibya leta bari barigabije madame mukamasaba poloniya uyobora ako karere ku murongo wa telefone kandi yabwijwe irya amerika ko umuturage wese wagaragaje icyangombwa cy'ubukebe yasubijwe isambu ye ayo masambu abaturage bavuga ni amasambu ya leta aho abaturage bari barigabije amasambu ya leta barahatura ahandi bahatera amashyamba ibyo rero nibyo ubuyobozi bw'akarere twarebye tubona umuturage agomba gusubiza ubutaka leta buri muturage wese ufite icyangombwa twamusubije ubutaka bwe ubutaka bwasigaye ni ubwa leta kandi buri kubyazwa umusaruro n'abaturage nyamara abo baturage bavuga ko kuri cumi n'umwe bagaragaje ibyo byangombwa bakemererwa ingurane z'ubutaka umwe muri bo ari we wahawe ubusaga gato hegitari enye icyakora uyu nawe ntiyahawe icyangombwa cyabwo kuko abashinzwe iby'ubutaka basanze ubwo yahawe bwarabaruwe kuri minisiteri y'ibidukikije mu baturage basaga magana atatu bahoze batunze ubwo butaka bo bavuga ko bugera hafi kuri hegitari ibihumbi bibiri benshi bagiye bacika intege zo gukomeza gukurikirana iki kibazo nyuma yo kwisanga batagifite ibyangombwa bigaragaza ko bakebewe n'umwami nk'uko ubutegetsi bwabisabaga abagihanyanyaza nabo bagatabaza umukuru w'igihugu niba byashobokera ijwi rikaba ryagera ku mubyeyi wacu nyakubahwa perezida paul kagame icyo twamusaba ni uko yaturenganura akaba yatwoherereza abashakashatsi bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'iby'ubu butaka n'akarengane abaturage dugumye guhezwamo aho ageze handi hose twumva bahuye n'ibibazo nk'ibyacu abarengera akabarenganura temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gisata c'amagara y'abantu vuba impunzi zitandukanye muri uganda ziratangura gucandarwa ikiza ca covid ya cumi n'icenda ibindi kuri no nkuru na ignatius bahizi akora ijwi rya amerika i kampala ku murwa mukuru wa uganda impunzi igera ku miliyoni nizo ziteganywa gukingirwa muri uyu mugambi ukurikije icyegeranyo cya hr ibi akaba biri mu rwego rwo gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihugu na cyane cyane mu nkambi z'impunzi dore ko ziturwamo n'abantu benshi cyane ukurikije minisitiri ushinzwe impunzi n'ibiza mu gihugu bwana hilare onek ni umugambi wa leta wo kugeza serivisi z'ubuvuzi kuri buri muntu wese utuye mu gihugu uko yaba ari kose akaba ari muri urwo rwego batangiye gukingira impunzi bahereye ku zirengeje imyaka mirongo itanu ati uganda yahuye n'ikibazo cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko dukwiye kumenya yuko ari nta muntu n'umwe dukwiye gusiga inyuma muri uru rugamba rwo kurwanya icyo cyorezo buri muntu wese yaba ari umukire cyangwa umukene agomba kurindwa iki cyorezo tumaze igihe dukingira bamwe mu banyagihugu ariko ntabwo twibagiwe n'impunzi cyane cyane iziri mu myaka y'izabukuru ubu rero n'impunzi zose muri rusange zigiye gukingirwa ari nta vangurwa nubwo tugifite ikibazo cy'amikoro yo kubona inkingo zose dukeneye mu gihugu uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane ukurikije imibare itangazwa na hasheri kandi uwo muryango uvuga ko muri uyu mugambi w'ukingira icyorezo cya covid cumi n'icyenda ari nta mpunzi n'imwe ikwiye gusigara idakingiwe ukurikije umukuru wa hasheri muri uganda joe botre leta ya uganda yiyemeje kuvanga imigambi y'iterambere ry'impunzi mu migambi yayo y'iterambere ry'igihugu muri rusange akaba ari muri uru rwego impunzi zigiye gukingirwa muri gahunda ya minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ya uganda I want to thank the government of Uganda. I would like to thank also the population of Uganda, obviously.
Ati reka nshimire leta ya Uganda hamwe n'abanyagihugu bose muri rusange kuba mwarakiriye impunzi ruta ubwinshi ku mugabane wa Afurika. Reka nashimire leta kuko yiyemeje guteranya imigambi y'iterambere ry'impunzi mu migambi y'iterambere ry'igihugu muri rusange no kuba muri izo gahunda leta yemeye gukingira impunzi zose ziri mu gihugu kuzirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu yoweri museveni mu kwezi kwa gatatu impunzi ni zimwe mu migwi y'abantu bakwiye gukingirwa mbere kuva aho icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagereye mu gihugu mu mwaka ushize hafi impunzi amagana ane nizo zimaze kwandura icyo cyorezo kimaze guhitana barindwi muri izo mpunzi akaba n'abakozi amagana abiri na mirongo umunani n'icyenda b'imiryango itandukanye yita ku mpunzi nabo baranduye umwe muri abo bakozi akitaba imana navuganye n'umwe mu bayobozi b'impunzi muri iki gihugu uko bakiriye ikingizwa rya covid cumi n'icyenda mu mpunzi ikijyanye n'uwo mugambi wo gukingira abantu urumva hari ibihuha byinshi ariko hariho ikibazo cya information hagati ya ya UNHCR na gavumenti nyine rumva bitureba ntabwo navuga ko impunzi zibona amakuru ku buryo buhagije muri kampeyini ya UNHCR kugeza ubu navuga ko abantu benshi b'impunzi nk'aho tuba dutuye mu bice turimo ntabwo bazi n'ayo makuru ahubwo urumva twe tubyakiriye neza mu ruhande rwacu ariko ni ibintu bisaba ko babwira abaturage ibyo bagiye kubakorera bakabasobanurira neza kugira ngo babashe kumva ibyo bakorerwa kandi babyakirane umutima ukunze badafite ubwoba bamaremo ayo makuru yabanje y'ibihuha uganda yatangije umugambi wo gukingira abanyagihugu icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa gatatu amahirwe yo gukingirwa bwa mbere akaba yarahawe abakozi bo mu bijyanye n'ubuvuzi abasirikare abarimu hamwe n'abantu barengeje imyaka mirongo itanu y'ubukuru ariko ikigaragara ni uko iki gikorwa kititabiriwe cyane ukurikije imibare itangazwa na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu hafi ibihumbi magana atatu bonyine nibo bamaze kwikingiza kuva icyo gihe ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda imbere yo guhana agahindukira reka tugaruke gato mu gisata c'impunzi tubabwira ivy'imyiyerekano y'abarundi bo mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira bazindutse bariyerekana basaba gutahuka abavuganye na mugenzi wacu vedaste ngabo bamubwiye ko barambiwe n'ubuzima bubi babayemwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo izi mpunzi ziganjemo izimaze amezi atatu zivuye mu nkambi ya rusenda murongwe ndetse n'izimaze iminsi muri nkambi y'agateganyo ya kavimvira aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi zabwijwe ijya Amerika impamvu yatumye zikora iyi myigaragambyo twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano ni uko tumaze amezi arenga atatu bamwe bamwe ngaha turi mu Kavimvira batwara bagenzi bacu abandi nabo baduhindwa dutwara mugabo batuzaniye ko ayandi makomva arenga yo mu rusenda n'ubu bavuga yuko bakimena abandi tukigore ngaha twebwe ntibatugaburira abo mu rusenda bo barabagaburira tubabaze twe kubera ko dutwara bagenzi bacu baducako bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira ahanyene niwe mwizanye naho imana keve na manirakiza diedone baraka umupaka ahari izi mpunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hase na leta ya kongo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara ubwo bugari bwabo ntabwo turonka ayo manjegeri yabo ntabyo turonka twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka tuca dufatwa tugapfungwa abandi tugakubitwa abamama bagafatwa ku nguvu none n'ako karaka k'amagaraviyo bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabaye byayo ngo turiko turonona amazingira yabo rero twebwe ikiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cy'uko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu burundi iyo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye twideparashe tugashika hano mu kigo bariko baratubwira ko bagire batujabukane burundi tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwe abo bantu twebwe rero duca turayabura tumaze kuyabura abacu baciye baducako amakomba ashika atanu yose araheza aducako kugira dufungure tuja mu igaraviye kwikorera igaraviye dukorera amahera ijana ijana nita jewe rero ikintu nipfuza leta yacu y'uburundi ni leta mbyeyi leta nkozi ndasaba yuko leta y'uburundi yo dufasha idukure hano ku mupaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko n'inzara badufashe natwe batujane mu gihugu cacu c'uburundi kubera aya magorwa turayarambiwe niyonzima pascal nawe amaze amezi atatu avuye mu nkambi ya murongwe ariko abura uburyo atahukanwa ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya twebwe twahaje batubwira bacu batujyana mugabo usosigiye kurondera rasiyo wowe baragufata bakagufunga atacu uzira na kimwe hama abaje rero bavuye bazanywe n'amabato bagashyira babandika bakaba aribo bagenda natwe dufise amafomu kandi ntatwandike ngo tugende bakaba batubwira ngo mwarezanye ntubasabe ngo irasiyo ngo baraguha irasiyo oya ntibaguha n'ikintu na kimwe we kuva ku mazi kuri byose nta na kimwe baguha kubera kubera ngo warizanye ushaka gutaha iwanyu no gutaha ntutahe umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi muri uvira bwana dominico kaleko avuga yuko impamvu badacura izi mpunzi zakoze imyigaragambyo ari uko zitujuje ibisabwa kugira ngo zibe zasubizwa i Burundi kuko muri izi mpunzi hari izivanye mu nkambi ya Rusenda n'iya Murongwe zikaza guhungukira mu Kavimvira muri iyi minsi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na ACE bivuga yuko biri guhungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo ku bwaradiyo ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Epfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
akaba ino nga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Jodiane Ninahazwe amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Edi Rwema vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebaniye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo vyose naho ubutaha muraraharyana ahataryana harara umwasi